Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah torbaan nagayaa naannisinee haareetti rabbiin guddaan wal nu garsiisee jira.
Mucaa tokko beeytaa barnootaaf gara biyya faranjii tana dhaqee baratee gale Hayyee amma galee qe'ee jira osuma maatii waliin taa'anii yeroon salaataatti geeyse ka'aa ni salaanna ja'anii warri salaataaf biraa ka'an mucaan ammoo salaata ni dide dirruma bahee lakki anin salaatuu jee himate biyya kufrii dhaqanii aadaa jaraa dhaaluun kana qabdikaa?
ee cibaada irratti guddachuu wanni gahan jirtu amma warri boo maaliif hin salaanne jaanii gaafatan gaafii sadiin qaba sheeka keessan guddaa naaf yaamaa hanga gaafiin qabu tunnaaf deebituun salaatuu jedhe akka inni himutti gaafii tana beeytota hedduuf dhiheessee deebisaa dhabee jira Ajaa'ibuma duuba sheeka arkanii fi ee ka'anii sheeka fidaniif kunoo gaafadhu ja'anii itti dhiheessan hayyee mucaan gaafachuu jalqabe dhugatti rabbiin ni jira yoo jiraate akka ta'een agarsiisi qadaa fi qadarri maali shayxaanni hoo ibiddarraa eega uumame maaliif ibiddaan gubata inni nuu ibiddaa ibiddaan isa gubuun akkamitti taatii je'ee sheeka gaafate haa akkuma mucaan gaafii xumureen sheeni kabalatti gadhiise kabalamnaan mucaan hedduu aare gaafii tiyyaaf deebisaa dhabde haa tanaaf na kabalteemii jedhe lakkii deebisaa gaafii teetiitu tana gaafiin teemarti kabala kanaan deebitii je'een sheeni mee akkamitti kabalaan deebite gaafiin?
kabala kanaan maaltu sitti dhagahamee jee gaafate na dhukkube laalaatu natti dhagahamee jee gaamucaan Tole laalaan kabalaatun jiraachuu sitti amantaa jee isheeni eettiin amana ammaa huna dhukkubu jiraa jee mucaan hayyee eega jiraatte akka isiin fakkaattu nagarsiisii jee gaafate hin danda'u jee mucaan gaafiin duraa deebite fakkaatti.
eegaafiin duraasiif deebite mallattoo isaa laallee rabbiin jiraachuu ni hubanna ammoo addunyaa irratti ijaan isa arkuun dandeenyuu jeen sheeni Hayyee Eda hoo manaamtee akka namni wayii si kabaluuf jiraatu abjuu waan garte qabdaa jee gaafate. Lakkii abjuu humaatuun garree jee mucaan. Zaahiraanuu akkaan si kabaluuf jiraadhu namni sitti hime jiraa jeen. Lakkii jee mucaan. Tole qadaa fi qadara jechuun tana. Eega wanni tahee tahee garra malee achiin dura beekumsa ittiin qabnu jee isheeni.
gaafii sadeessoo hoo akkamitti deebiseef dhiiroo?
Harkiniin ittiin si kabale kun maalirraa uumame? Biyyee dhaqaa jee mucaan. Fuulli kee hoo maalirraa uumamee jeen? Biyyeerraa uumamee jee mucaan. Hoggaan si kabalu san si dhukkubee tureemi? Ee, tole. Shayxaanilleen ibiddarraa uumamee osoo jiruu rabbiin ibiddumaan adaba. Ibiddumaan laaleessee isa xiqqeessaa jeen sheeni.
Ajaa'ibuma duuba mucaan ka'ee salaate moo?
Hiisilaa. Hoggosuma sheekaa waliin salaataaf ka'e. Shakkiin isa keessa jirtu hundi dhumte gaa. Akkasitti qalbiin isaa sabatte.
Alhamdulillah gaafiin mucaan kaase kun garii keenya keessa yoo jiraachuu malti. Amma immoo beekumsa argannee. Of duraafuu yoo gaafiin akkanaa nu dhufte sheeka akkanaatiin waliin nu haa fidu jenna gaa.
Ee namuu akkatti waa hubatu qaba. Akka ifii hubannetti qofa osoo hin taane, akka namni gorsinu san hubachuu danda'utti gorsuutu gaariidha.
Na'am.
Mee egaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo?
Tole arri guyyaan Ramadaana kudha torba bara kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtamii tokko akka lakkoofsee jiraatti.
Mayi kudhan bara kuma lamaa fi diigdama akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa lama bara kuma lamaaf kudha lama waggoo ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf, Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti.
hoggumallee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gabaabduudhaan eegalla.
Odeeffannoo booda qophii tafakkuuritti aansina.
Tafakkur booda qophii akhlaqa gaariitu isiniif dhiyaata.
Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina.
Amma suduudumaan gama odeeffannoo tarkaanfanna.
assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuural hudaa odeeffannoo mee kudhan bara kuma lamaaf digdamaa isin dhageessifnaa odeeffannoo guyyaa irraa kan isiniif dhiheessu anabuu bilaal huseeni ganda tokkorraa abbootii warraa jahatamii torba islaamummaa fudhatan godina booranaa aanaa yaaballoo ganda diidaa yaaballootti daawaa dargaggoonni naannichatti wal ijaaruun godhaniin jum'aa dheengaddaa abbootii warraa jahatamii torba gahan kanneen amantaa garagaraa hordofaa turan amantaa isaanii kan dhaloota islaamummatti deebi'an dargaggoota naannichatti sochii daawaa irratti bobbaan jidduu kan dubbisne daawaa kanaan dura ganda sanitti godhaniin namoonni afur muslima tahuu dubbate eegasii turtii muraasa booda ammoo isaan kanas akka shaahadaa qabsiisnu waamamnee kaleessa dhaqnee qabsiisne jechuun nutti hime itti dabaluunis namoonni kunneen muslima ta'anii shari'aa akka baraniif hawaasni muslimaa deeggarsa barbaachisu akka godhuufii qabu dhaamsa dabarfate itiyoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii kooroonaatiin qabamuu mirkanaa'ee dhibba lamaaf soddomii sagal gahe ministeerri fayyaa itiyoophiyaa ibsa har'a baaseen sa'aatii 24 dabre keessatti qorannoo laaboraatoorii 2171 gaggeesseen nama 29 irratti vaayirasiin kooroonaa argamuu beeksise haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'ee dhibba lamaaf soddomii sagal gahee jira namoota 29 vaayirasicha irratti argame hundinuu dhiira akka ta'anii fi umriin isaanii ammoo 15 hanga 45 ta'uu ibsame iddoon jireenya namoota kanneenii ammoo 21 jiraattota magaalaa finfinnee namoonni torba kanneen naannoo sumaaleetti kophatti baafamanii hordoffii yaalaa godhamaafii ture yoo ta'an namni tokko ammoo jiraataa magaalaa adaamaa ta'uu ibsi ministeerichaa ni addeessa namoota guyyaa har'aa vaayirasichi irratti argamuu ibsame jidduu saddeet imala biyya alaa irraa kan deebi'an yoo ta'u digdamii tokko ammoo namoota kanaan dura vaayirasichaan qabaman waliin walqunnamtii qabaachuu gabaafame haaluma walfakkaatuun guyyaa kaleessaatis vaayirasichi namoota kudha jaharatti argamuu ibsamee ture Itiyoophiyaan lakkoofsa namoota qorattuu guyyaa guyyaan dabalaa kan jirtu yoo ta'u gama biraatiin ammoo lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'ee akkasuma saffisaan dabalaa jira walumaa galatti hanga guyyaa har'aatti qorannoo laaboraatoorii 34,380 kan gaggeeffame ta'uu odeeffannoon ni addeessa dabalataanis lakkoofsi namoota vaayirasicha irraa bayyanatanii 99 akka gahee fi hanga ammaatti namoonni shan vaayirasichaan du'uu ibsame guutuu addunyaa keessatti ammoo lakkoofsi namoota vaayirasii kooroonaatiin qabamuu mirkanaa'ee miliyoona afurii fi kuma dhibba tokko kan dabre yoo ta'u namoonni kuma dhibba lamaa fi kuma saddeettamaa fi dhibba torbaa ol sababa dhibee kanaatiin du'uu gabaafame. manni murtii olaanaan naannoo amaaraa qondaaltota mootummaa duraanii lama irratti adabbii hidhaa fi maallaqaa murteesse qondaaltonni mootummaa duraanii olaanoon obbo baraka sim'oonii fi obbo taaddasa kaasaa malaammaltummaan himatamanii waggaa tokko dura qabamanii hidhamuun ni yaadatama manni murtii olaanaan naannoo amaaraa dhimmicha ilaalaa ture qondaaltonni lamaan dhaabbata xirat jedhamu yeroo hoogganaa turanitti qabeenya uummataa malaammaltummaaf saaxilanii jiru jechuun murtii dabarse haaluma kanaan obbo taaddasa kaasaa himannaa sadiin yakkamee hidhaa waggaa saddeetii fi birrii kuma kudha shanii irratti murteeffame obbo barakat simoon ammoo himannaa lamaan yakkamee hidhaan waggaa jaha fi birriin kuma kudhan kan irratti murtaa'e ta'uu odeeffannoon ni addeessa waraanni itiyoophiyaa xiyyaara keeniyaa dogoggoraan rukutuu amane gamtaa afrikaatti humni nageenya kabachiisuuf soomaaliyaa keessatti argamu amisoom akka beeksisetti waraanni itiyoophiyaa dogoggoraan xiyyaara keeniyaa rukutuu beeksise amisoom ibsa isaa kanaan gareen waraana itiyoophiyaa xiyyaaricha rukute kun qaama amisoom akka hin ta'in ibse dhaabbanni tajaajila odeeffannoo somaaliyaa wixata dabre akka gabaasetti xiyyaarri dhaabbata keeniyaa african express airways jedhamu kun jalqaba magaalaa maqdishoo irraa gara baayidawaa eegale malee booda dhumarratti magaalaa bardalee keessa qubachuuf osoo yaalu kufuu beeksisee ture xiyyaarri meeshaa tajaajila fayyaa kanneen to'annoo dhibee vaayirasii kooroonaatiif oolu fe'atee ture kana keessa paayileetii fi gargaaraan isaa lammiilee keeniyaa ta'an dabalatee namoonni jahan xiyyaaricha keessa turan hundi du'uu gabaasuun kennan yaadatama. dubbi himaan waraana itiyoophiyaa humna nageenya gamtaa afrikaa bakka bu'uun naannawa magaalota baayidawaa fi bardalee keessa jiru jalqaba dhimma xiyyaara kufee kanaa quba hin qabnu jechuun waakkate haa ta'u malee mootummaan keeniyaa gamtaan afrikaa fi somaaliyaan balaa kana akka qoratan eega gaafatee booda waraanni itiyoophiyaa somaaliyaatti argamu xiyyaaricha dogongoraan rukutuu beeksise amisoomitti qindeessaan damee sirii foors jedhamu koomaandar alamuu ayyaanee loltoonni xiyyaaricha rukutan sagantaa imala xiyyaarichaa quba hin qaban ture haaluma kanaan loltoonni naannicha eegan xiyyaarichi kan garee shororkeessitootaa ta'uu mala shakkii jedhuun rukutan jechuu isaa bbc'n gabaase doonaald tiraamp yaalii fonqolcha pirezidaantii venezuweelaa irratti raawwatame keessaa harka kan hin qabne ta'uu beeksise mootummaan venezuweelaa jalqaba torbee kanaa loltoota ameerikaa lama dabalatee hidhattoota 31 pirezidaantii biyyattii aangoo irraa fonqolchuuf galaana irraan gara biyyattii seenaa turan to'annaa jala oolchuu beeksise venezuweelaan fonqolcha fashalaa'ee kana mootummaan ameerikaa mormitoota biyyattii waliin kan qindeesse ta'uu ibsuun viidiyoo fi paaspoortii loltoota ameerikaa lama kanneen yaalii fonqolchaa kanarratti hirmaatan mul'isu eega ifa baafte booda ameerikaan dhimmicha keessa harka kan hin qabne ta'uu beeksiste pireezidaant tiraamp televezyiina fooks niwus jedhamuuf akka himetti nuti karoora mootummaa venezuweelaa fonqolchuu osoo qabaannee dhufaa jirra jennee itti himnee waraana ergina malee dhuksaan duula dadhabaa akkanaa hin raawwannu yaaliin kun garee mootummaan ala taheen kan qindaa'e ta'uu mala akka mootummaatti garuu quba hin qabnu jedhe haa ta'u malee yaada tiraamp kana dursuun waraanni ameerikaa ibsa baaseen loltoonni lamaan yaalii fonqolchaa kanarratti hirmaatan jedhaman kanaan dura miseensa waraanaa iraaq gara iraaq bobba'e keessa kan turan ta'uu beeksise gaazexaan waashingtan poost guyyaa dheengaddaa pirezidaant maaduroo fonqolchuuf sanadii waliigaltee fuula afurtama qabu kan miseensonni paartii mormitootaa dhaabbata tika dhuunfaa ameerikaa keessatti argamuun waliin mallatteessan ifa baasee jira. akka gabaasa kanaatti lammiileen venezuweelaa miseensa paartii mormituu tahan lama dhaabbata tikaa ameerikaa kutaa fiiloridaa keessatti argamu kan silvar koorpi jedhamu waliin duula kana qindeessuuf doolaara miiliyeena dhibba lamaa fi kudha sadii kanfaluuf waliigaltee mallatteessan gabaasa waashingtan poost kana booda dhaabbanni silvar koorpi yaalii fonqolchaa kana qindeessuu amanee jira kanuma hordofuun mootummaan venezuweelaa hoogganaa dhaabbata silvar koorpi fi miseensota mormitootaa lamaan ameerikaan dabarsitee akka kennituuf kan gaafate yoo ta'u guyyaa dheengaddaa ammoo abbaan alangaa mootummaa venezuweelaa xaariq sa'aaba akka beeksisetti loltoota ameerikaa lamaan qabaman irratti himannaan shororkeessummaa banamuu fi akkasumas lammiilee biyyattii yaalii fonqolchaa kanarratti hirmaatan ammoo yakka biyya ganuutiin himatamuu ibse egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuural hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.
obboleessa keenya awwilaaliin galata argadhu jenna amma sududumaan gama qophii tafakkurtti harkaanfanna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur tumsa rabbii guddaatiin ardas walitti dachaanee jirra har'aaf gaaraafim allayya galaanaafim gaara keessa deemuunaaf waa'ee rabbii guddaa irra waan xiqqoo akka tafakkurru dhaamsa gabaabdum isiniif qaba na wajjiin tura nuti ilmaan nama imaana keenya irra deebine haaromsuu qabna imaanni keenya akka saffisa konneekshinii intarneetiiti yeroo tokko haay ta'a yeroo tokko immoo slow ta'a kanaaf rabbii keenyatti deebine hidhannoo isa waliin qabnu jabeeffachuu qabna rabbiin sadarkaa keenya uumama isaa hunda caalchisee nu uumeef galanni nuti galchinu jallachuu ta'uu qabu akkuma kophaasaa dhabamarraa nu argamsiisetti kophaasaa gabbaramuun haqa isaati mu'uminni rabbii isa uume dhiiseet uumama isaa dadhabaaf gad hin jiru rabbiin malee waan biraa sodaaturra fagaataara namni muslimaa hundi ganamaaf galgala sochii isaa hunda keessatti eenyuun akka gabbaraa jiru of gaafachuu qaba oluma kaane gajjennee ol jechuu qofa osoo hin taane beekumsaa fi jaalalaan rabbii keenya gabbaruu qabna eenyummaa rabbii gabbaraa jirru sirritti beekuu qabna islaamummaan amantii beekumsaan ijaaramte waan taateef rabbiin keenya jalqabama gara beekumsaatti nu ajaje rabbiin nuti gabbaraa jirru rabbii addunyaa tanaa qofa osoo hin taane mootii mootummaa dhugaatii kanaaf immoo ragaan guddaan warra sammuu qabuuf rabbiin dubbate jecha qur'aana isaa suuratul hadiid suuraa shantamii torbaffaa ayatam lammaffaa irratti dubbate innis akkana jira mootummaan dachii fi samii kan isaati inni isa jiraachisuu fi ajjeesu rabbi waan hunda irratti danda'aa jira rabbiin malee qaamni tokkollee kan amala kana qabu hin turre hin jiru hin dhufu qaamni ofii isaatiif jiraachuu hin dandeenye fi shakkaa jiraatu hundi qaama biraa jiraachisuu hin danda'u mootummaan dachii fi samii hundi harka rabbii jirti mootummaan uumee ajjeesuu fi dhabamsiisee argamsiisu mootummaa rabbii qofa mootummaan rabbii keenya mootummaa ifaafim dukkanaan dhiheenyaafim fageenyaanis waan hunda argim dhaga'ee to'atu humnaafim aangoon mootummaa rabbii keenya daangaa hin qabu nutim dandeetti rabbii keenya waan nutti himameefim agarree dhageenyi qofa irraa haasofna malee beekumsi keenyam bakka dandeettim rabbiin seeraan beeknim irraa himu hin dhaqqabnim hin dhaqqabusim garuu rabbiin keenya eenyummaasaa karaa qur'aana isaatiin nu barsiisee jira suuratul an'am suuraa jaaffam ayatam shantamii saglaffaa irrattis akkana nuun jira furtuun waan dhokatee jiru isa bira jira isa malee waan dhufaa jiru namni tokkollee hin beeku rabbiin waan lafarratti argamuufi waan baara keessaallee hunda beeka beekumsa isaatiin malee baalli tokkollee mukarraa citee hin bu'u firiin mukarraa dukkana keessa lafa buutu hundi wanni jiidhaafim goggogaan hundiinum kitaaba wahayyum ibsu keessa jira wanti rabbii keenya jalaa dhokatu hin jiru uumama isaa hunda beeka wantoota xixiqqoom nuti beeknus ta'e gurguddaanis beekumsa isaatiin ala hin argamne beekumsa isaatiin malittis hin deemani iji teenya xiqqoo waan taateef uumama isaa arguu hin dandeenyu namni hundinum angumaa qalbiin isaa bal'atum bal'isee tafakkura hedduun keenya garuu dagamoora rabbiin keenya subhaana wataala malaayikaa lakkoofsaan himuun ulfaatu hedduu qaba guddinni malaayikaa tokko ammam waan qalbii keenyaan yaanne bira geenyuu miti ergamaan keenya jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee jibriil akkana jechuun nuuf ibsani jibriil alayhi salaam koola dhibba jaha qaba kooluun isaa tokkichi kophaasa waan samii gubbaa kana jiru cufa haguuguu danda'a koolli jibriil tokkichi duumessa urjiileem aduum jaafim wantoota samii kana gubbatti argaman hunda haguugiim dhoksuu danda'a subhaanallah koola tokkotum waan kanniin cufa haguugam waan koollim dhibba jaha haguugummu dizaayinara koola kana uumim rabbiin qofatu beeka guddinni uumama rabbii tokkichi agana eega ta'e guddinaafim bareedina rabbiihum yaanne bira ga'u dandeenyaa laata ergamaan rabbiim sallallahu alaihi wasallam ammas waa'ee malaayikaa tokko yoo ibsan akkana jiranim rabbiim waa'ee malaayikaa tokko kan arshii rabbii baadhatee jiru akka isin himu ayyamanaaf kenneera fageenyi fiixee gurra isaatiin aga ceekuu jiru waggaa dhibba torba deemsisa subhaanallah qaama malaayikaa kana keessa fageenyi gurra haga ceekuu jiru qofti agana yookaan deemsisu qaamni isaa kan hafe ammoo kan akkamii akka ta'e tilmaamuun ulfaataara arshiin rabbii hom agam guddata laata jennim akka of gaafannu nu taasisa guddinni rabbii hom kan jiru ammoo waan sammuun keenya yaaduu danda'u miti nuti guddina rabbii qofa osoo hin taanem ni'imaa inni nuu oolim irraanfannee jirra akka waan qaamota rabbiin nuuf kenne kanniin ofii kennineettim dhaadanna rabbiin nama hedduuf ija kenne garuu ija qabaachuun qoftim gahaa mitim namni osoo ija qabum waa arguu dadhabe miliyoonatu jira qola ijaa qofa qabaachuun arguu mitim rabbitum ijji sun akka argitu taasisa wanti hundim rabbi biraa nuuf kenname waan nuti ofii keenya uumanne yookiin fudhanne osoo hin taane waan inni nuu kenneen jiraanna rabbiin nuttiin haajamu nutu isatti haajama kun aqiidaa nuti beekuufim hordofuu qabnura wayita rabbii keenya gabbarru of gadi qabuu qabna boonuufim of dhaaduun nun barbaachisu bakka amma jirru kana kan geenyeefim haala amma jirru irratti kan argamne rahmata isaatiinim. arraantana muslimtoonni addunyaa keessa jiran hedduun sodaa guddaa keessa jiru warra rabbitti kafarim warra dhihaam seera rabbii dhiisanim seera ilma namaatiifim biyyootam sodaachuufim waanuma nama hin sodaachifne hunda sodaatu irratti argamu silaa wantoonni kunniin waan sodaatamu malanii miti seera biyyaa kabajuun barbaachisaara haa ta'u malee yoo seerri biyyaa seera rabbiitiin faallaa ta'e hin fudhatanii sodaa seera ilma namaatiif jecha seera rabbii dagalitti dhiisuufim cabsuun kisaaraa guddaara seera namaa yoo cabsitim ni adabamtam ni hidhamtam ni dararamtam yoo guddatemmoo ni ajjeefamtam du'a boodammoo rabbii keetiin wal geetam yoo seera rabbii keetiin kabajjee duutemmoo ati milkaaram qabatamni ardhaan tana lafarratti mul'atu garuu nama sodaachisam sodaa seera ilma namaatiif jecham hedduun keenya seera rabbiim hir'isaafim cabsaa jiraataa jirram namni dachii tanarra jiraatee dabrim kan amma jiraataa jiruufim kan of duras jiraatu hundim jinniiwwan hundim bineensonni dachii tanarra jiraatan allaattiiwwan samii gubbaa barrisan uumamaaliin bishaan keessaa yaa'an hundim biyyoonni hundim mootummoota isaanii waliin humna waraanaa isaanii waliin beekumsa saayinsiifim qabeenya qaban waliin laggeeniifim mukkeen hundim urjiileeniifim pilaaneetonni hundim aduun addeessim malaayikonni hundim samiifim dachiin torban arshiin rabbiim walumaa galattim wanti hundim rahmataafim ayyama rabbii guddaatiin jiraatum ayyama rabbii guddaatiin alattim wanti tokkollim sochoom dhaabbachum dalagum kennum fudhachum ol ka'uufim gattaa'um hin danda'um ayyama isaa males wanti tokkollim kan nama miidhuufim fayyadus hin jirum rabbim qaama tokkorraallim haajaan qabum nuti garuu yeroo hunda isatti hirkatooram inni jiraatam jalqabaafim dhuma hin qabnem inni allaham inni mootiiram mootummaanis tan isaa qofam gabbartis isa qofatum aqa godhatam wanti samiifim dachee keessa jiru hundim adum ji'aafim urjiin gaarreen mukkeeniifim uumamaaleen lafarra yaa'a hundim akkasumas ilma namaa keessaallim hedduun akka isaaf sujuudan hin arganiim namni hedduun azaabni itti murameera jira yaa allah wanti kun nama sodaachisa uumamaaleen rabbiin uume hundim isaaf bitamooram hunduu isaaf sujuudum kan sujuuda didem uumama xiqqaa tokkum sanuu uumamaalim jiran keessa isa irra laafaa jiramuun beekamum ilma namaatim ilma namaa keessa hedduun namaa rabbiif sujuuduu didem azaabaaf qopheeffame yaa ilma namaa rabbii arjaa kan waan hunda si baraasim akkanatti si jiraachisaa jiru kanatti kafaruu maaltu si dandeessise laata rabbii bishaan laafaarraa si uumim si bareechim aqlii sii kenne dachii tanatti si make diduun kun eessumaa argame laata rabbi nama qajeelim isaaf sujuudim warra jannataa ta'u nu haa taasisu jecha qubbii kiyya kanumaan xumura wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Nigarataani beeytaa takaasin dhokottoo. Yaa beekee. Hundaa quba kabajaa waan humteen dagattoo. Yaa beekee. Sumaa yaa rabbanaa mootiin durii farraa. Yaa beekee. Yoomiyyuu jiraata waaraan bara baraa. Yaa beekee. Guutuu irruun kabonee goytaan irraanfannee. Yaa beekee. Mootii duraa bodaa yaqan fakkiin kabonee.
dhiheenya kana namni waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii eega dhagaheen booda sodaa hamtuu keessa gale keessattuu doktoroonni ammayyaa dhibee kanaaf dawaa argachuu dhabuun isaanii nama hedduu naasise kanaaf namuu roga jiruun dawaa aadaa ifirratti yaalutti jira biyya iiraan keessatti alkooliin dawaa dhukkuba kanaati jedhamee himamnaan itti bahee namuu dhugee namni hedduun du'e warri hafanis rakkoo addaa birootiif saaxilame silaayyoo miti. biitii diinagdeen guddatti ja'amtee yaadamtu ameerikaanis dawaa dhukkuba kanaa karaa ammayyaatiin dhabnaan pirezidaantiin sii doonaald tiraamp mala haaraa dhiheeyse wantoota qulqullinaaf fayyadamnu kanneen akka saanitaayizaraa fi alkoolii maaliif liqimsee nama hin dirre je'ee akka furmaatatti himee ture haa ta'u malee qeeqa hedduutu isa mudate quba qabduu teenya arraatiin yaala aadaa ajaa'ibaa kan wal aansaan wal qabatu isiniif dhiheessina.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu
Tana quba qabduu tana quba qabduu tana quba qabduu tana quba qabduu.
ableen shukkuumuu naayif maasaaj dalagaan ablee waa muruudha waan soorannu ittiin cirachuuf itti fayyadamna dalagaan gaariin ableen namaa gumaachitu wayita soorata qopheessun wantoota akka shunkurtii timaatimii fi kanneen biroo kukutuudha saniin ala ammoo ableen hammeenya waliin walitti hidhamti namni hedduun ableen diramee ajjeefamee jira yakkee hedduunis wantoota qara qabaniin raawwatamanii jiran ilmi namaa ableen muramuu waan sodaatuuf of eeggannaa guddaadhaan itti fayyadama gara taayiwaan kanatti garuu ableen faayidaa biroo kan addaa qabdi warri taayiwaan aadaa baramaa kan daawoo liyaawoo ja'amu qaban aadaan tun waggoota kuma lamaa oliif gaggeeffamaa turte akka seenaan himutti namoonni wal'aansa kana eegalan ilmi namaa yoo irra deddeebiin ableen shukkuumame irra deddeebi'ee dhalata ja'anii amanan wal'aansi kun shukkuummaa haala salphaa ta'een gaggeeffamu ablee fi qaama ilma namaa jidduu huccuu furdoo eeggumsa namaaf taasistuutu jira shukkuummaan tunis nama waggoota dheeraaf muuxannoo jabaa qabuu fi leenjii fudhateen gaggeeffamti namni mala shukkuummaa tanaa baratuu fedhu waggoota sadiif xiyyeeffannaatti kannee leenji'uu qaba yaalli aadaa kun bowwoo mataa dhiita qaamaa fi dhibee duudaa wal'aanuufis ni tajaajila aappii teeraappii wantoota ilmi namaa haalaan jaalatuu fi sodaatu keessaa inni tokko kanniisa sodaatuunis waan gaariidha ilkeen kanniisaa ilkeewwan hamaa jedhaman keessaa isa tokko kanniisa takkaan eeddamuun hedduus nama hin miidhu haa ta'u malee namoota alarjikiitti ta'utu jira kanniisni hedduun ammoo namaa fi bineensota gurguddoos ajjeesuu danda'a kanniisni ilkeen isaa hamaa ta'us daymi isaa ammoo dawaa ajaa'ibaati namni hedduunis fayyadamaa jira haa ta'u malee ilkeen kanniisaa hamaan sunis dawoomaaf ni oola namni umar haasan jedhamu tokko biyya masrii keessatti kanniisa horsiisuun jiraata namni kun guyyaa tokko kanniisaan iddamee miirri addaa tokko itti dhaga'ame dadhabbiin irraa badee hamiilee jabaa waa hojjetu jalqabe kana kan hubate umar guyyaa guyyaan of iddiisisaa qorannoo gaggeesseen qaamni isaa fayya qabeessa tahaa dhufuu isaa dubbata wal'aansa kanas yeroo ammaa kana achuma biyya isaa keessatti namootaaf kennaa jira namni dura kanniisaa takka qofaan akka iddamu taasifama adadumaan lakkoofsi kun dabalamaa deema garuu baay'inni kanniisaa jaha akka caaluun godhamu saamootiraappii biyyeen shukkuumuu wal'aansi aadaa kun jalqaba biyya masrii keessatti akka jalqabame himama wal'aansi kun biyyoota saharaa olii fi gammoojjummaan itti heddummaattu keessatti yeroo dheertuuf beekamaadha morookotti ammaan tanaas heddumminaan wal'aansi kun tajaajila irra oolaa jira wal'aansa kanaaf kan barbaachisu cirracha gammoojjiitii fi aduudha aduun cirracha sanitti sa'aa lamaa hanga sadii eegetti baateen booda oowwi cirracha sanii hanga digirii jahaatamaa ol guddachuu dandahama kana booda cirracha adda haadhanii nama keessa kaayan itti aansuun cirracha cinatti haadhame san qaama nama sanirratti dachaasan qaama dhukkubsataa guutuu cirracha oowwaan hagooganii mataasaa qofa hambisan wal'aansi kun dhibeewwan lafee irree gogaa narvii fi kalee wal'aanuudhaaf tajaajilamu namni cirracha san keessa ciisu dafqe hedduun waan irraa yaa'uuf furdina humnaa olii irrisuudhaafis ni gargaara ja'amee amanama Snake massage bofaan sukkuumuu namni yeroo hedduu dalagaa humnaa hojjetu qaama isaa sukkumsisuu jaalata qaama sukkuumanii wal'aanuun ammoo durirraa kaasee waan barameedha warri waa sukkuumu hedduminaan harka isaanii fayyadamu haa ta'u malee akka jalqaba irratti isiniif himnetti warri ablee fayyadamus ni jira amma ammoo sukkuummaa bifa biraa isinitti himuuf deemna isneek maasaaj yookiin ammoo bufaan sukkuumuu yaalli kun baadiyyaa keessatti osoo hin taane magaalota gurguddoo akka niiyork keessatti kaffaltii guddaan kennama bofni summii hin qabne haala addaatiin qopheeffamee namoota wal'aansa kanaaf dhufan eega kana booda bofa san fuudhanii qaama nama wal'aansaaf dhufee irra kaa'an uumamni sodaachisaan kunis qaama namaa san irra deddeemuudhaan sukkuuma namni wal'aansa kana barbaadu mallaqa guddaa kafaluutu irraa eegama isneel teeraappi wal'aansa ciilalluu bareedinni waan namni hundi fedhu isuma argachuuf namuu waan danda'u hunda godha qabeenya isaatis irraan qusatu wantoota maqaa fi mataan isaanii hin beekamne hedduu dibachuurraa kaasee soorata garagaraa sooratuudhaan namni if bareechuudhaaf carraaqa ammaan tana ammoo biyyoota gara bahaa fagoo keessatti ciilalluun dawaa bareedinaa tahee argame namoonni yaala kana jalqaban akka himanitti wal'aansi ciilalluun kan namu kun gogaa ilma namaa akka haareetti dammeeysa mudaalee fuula ilma namaarra jiran cufa balleeysa godaannisa finniisa madaa fi wantoota fuularra jiran qulqulleessee bareechaa ja'an ciilalluun ilkaan kumaantamaan lakkaa'amu afaan jalaa qaba isaanii lafa qaqqabataa deema wayita fuula ilma namaarra deemu kanaas gogaa du'ee fi goggoge akkasumas kan madaawe kakaasaa deema jiini uumama kanarraa argamu ammoo gogaa ilma namaa laaffisee bareechaa ja'an
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu
raadiyoon nuural hudaa sagantaa soora qalbii dhibba shanii fi torbaatamii sagalaffaa tan guyyaa alhadaa dhaggeeffachuutti jirtan sagantaan soora qalbii ammaas ittuma fufti mee maal harkaa qabda firiyaa vayrasiin koroona afrikaa keessatti seera jijjiirate fakkaata seera akkam awurooppaa fi eshiyaa keessatti biyyoota musliimaa hin ta'in haalaan miidhutti jira ee tana laalee namni gariin dhukkubni kun musliiman qabu kaafiraaf buufame waraana rabbiin kaafira ittiin adabuuf buusee jaaniimi dubbiin afrikaa ammoo ta addaatti afrikaa guutuu keessatti biyyoonni haalaan miidhamutti jiran biyyoota musliimaati saawuz afrikaa malee jechuudha ee dhugaa keeti masri morookoo fi aljeeriyaatu hedduu miidhamutti jira Asuma ollaa biyya teenyaa keeniyaa keessatti ammoo naannoon haalaan miidhamutti jiru bakka musliimoonni itti heddummatan. Magaalaan Mombaasaa magaalaa musliimotaa jedhamuun beekamti. Achitti uummanni haalaan dhukkuba kanaaf saaxilame musliimoota. Magaalaa Naayiroobii keessattis naannoon haalaan dhukkuba kanaaf saaxilame naannawaa Islii jedhamudha. Irra hedduun uummata naannoo kana jiraatu musliimoota. Baqattoota Somaalee, Itoophiyaa fi Eertiraatu naannoo kana qubata. Hawaasni keenya dhibbeentaan sagaltamaa ol naannoo Islii jiraata.
ee naannawa islii kana mootummaan keeniyaa hiitee jirti islii irraa bahuun hin danda'amu itti seenuun dhorkaadha Walumaagalatti keeniyaa keessatti kan haalaan hubamaa jiru musliimoota.
awurooppaa fi ameerikaa keessattis kan haalaan miidhamutti jiru uummata gurraachaa bara gaafa dhukkubni kun dura dhufu hedduun namaa dhukkubni kun nama gurraachaan qabu jechaa turan ameerikaa magaalaa niiwoorkii fi ingiliz keessatti namni haalaan miidhamaa jiru uummata gurraacha Eh, musiibaan gosaaf amantiin adda nama hin qooddu. Dallansuun rabbii hundumaa walitti qabdee halaatti. Rabbiin balaa kana nurraa haa deebisu jechuu malee kun dhukkuba kaafiraaf dhufe dhukkuba faranjiif dhufe jechuun sirrii natti hin fakkaatu.
ammoo waan takka beekuun barbaachisaadha uummanni awurooppaa fi ameerikaa kun haalaan qaroomnee guddannee jirra ja'anii daangaa dabran saniif rabbiin isaan qixaaxuuf dhukkuba kana buuse jechuu dandeenya nuti hoo maaliin isaanirra jirra nuti fasaadatti hin jirru nuti badiin dalaynu Rabbiin beekaa buufa miila dhorgate jechuun akka ni beeytaami.
ee Nuti osoo akka isaanii qaroominaa fi guddina qabaannee jararra hammaachuun oollu jedhee sodaadha. Numatu qabeenyaaf jecha wal ajjeesa. Nutu duniyaa dhumtuuf jecha obboleessa keenya hiisisa. Yakki nuti itti jirru lakkaa'amteen dhumtu. Waan humna dhabneef badiin teenya obboleessa keenya irratti gabaabbatte malee osoo akka warra lixaa taankii fi xayyaara waraanaa qabaanne addunyaa hundatti duuluun oollu.
dhuga jatte karaan irra gaariin irra toltuun dubbii gama rabbii deebi'uudha awurooppaa fi ameerikaan yakka dalagan jennee badii isaanii himuu dhiisnee badii teenyaaf rabbi irraa araarama barbaaduudha hamtuu walitti yaaduu fi shira walitti xaxu irraa deebi'uudha yoo tana goonee rabbii keenyatti boonyee isa kadhanne inshaa allah rabbiin nurraa deebisa Akkasi rabbiin humna isaatiin nurraa haa deebisu jecha gama qophii itti aantuutti isin dabarsina.
qophiin itti aantu qophii akhlaaqa gaariiti torbaan dabre tola haadhaa fi abbaatirraa sagantaa gabaabduu wahii isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama arraas kutaa lammaffaa qophii sanii itti fufnaan waliin turaa صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال akhlaaqa gaarii Halaa amala gaarii.
akhlaaqa gaarii Qophii tana keessatti karaa haalaa fi amala bareedaa ittiin horannu waliif dhaamna.
qophii tana keessatti akhlaaqa bareedaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallamii fi haala amala fakkeenyota keenyaarraa ol yaadachiifna Fedhii rabbiitiin qophii tana keessatti haalaa fi amala toluu irraa olamaa'ii dubbisnee isiniif dhiheessina.
akhlaaqa gaarii akhlaaqa gaarii haala amala gaarii صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال بسم الله الرحمن الرحيم tola haadhaa fi abbaa kutaa lammaffaa aayilee qura'aanaa garagaraa keessatti haadhaa abbaatti tola ooluu fi galata galchuufiin akkaan barbaachisaa akka ta'e rabbiin nu hubachiisee jira gama biraatiin islaamummaa keessatti dubartiin keessattuu haati iddoo addaatu isiif kenname rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qura'aana keessatti suuraa luqmaan suuraa 31ffaa aaya 14ffaa irratti akkana jedha ilma namaatii haadhaa abbaatti tola ooluu dhaamnee jirra haatisaa laafina laafina irratti isa ba'attee jirti Rabbiin dhimma haadha addatti baasee ibsuun isaa erga addaa qaba. Tola haati namaaf oolte himanii fixuun ulfaataadha. Kanaaf rabbiin xiyyeeffannaa guddaa akka itti kenninuuf waa'ee haadhaa kophatti baasee nuuf hime. Ergamaan rabbiitis sallallahu alaihi wasallam waa'ee haadhaa irratti xiyyeeffannaa addaa nuu kennanii jiru. Gaafa tokko saabtichi tokko rasuula sallallahu alaihi wasallam wajjin duula godhuuf gara isaanii dhufe. Ergamaan rabbiitis sallallahu alaihi wasallam haati tee jirti jedhanii gaafatan. Saabtichis eeyyen jedhee deebise. Ergamaan rabbiitis sallallahu alaihi wasallam deemii gali jannanni faana haadha teetti jalasiif jiraa jedhanii deebisan.
guddina daa'ima tokkoo keessatti gaheen haadhaa haalaan guddaadha haati ilmoon gaafa garatti uumamte irraa kaaftee biraan fagaattu eega ciniinfattee deesseen boodaas dhidhiixee bareechitee guddisuun qooda haadhaati guyyaa guutuu ilmoo fi wajjin tan ooltus haadha ilmi namaa hundi waan hedduu fi waan jalqabaa haadhumarraa bara dubbii haadharraa bara akkaataa waatti nyaatu haadharraa bara dalagaas haadhumarraa bara kanaafuu ilmoo islaamaa maratti qajeelchuu irrattis gaheen guddaan kan haadhaati walumaa galatti ilmoo ishii karaa amantiitiin karaa xiinsammuutiin jabeenya qaamaa fi kan biraatiinis guddisuu irratti qoodni isii haalaan guddaadha kanaafuu isii kunuunsuu fi tola isiitti ooluun haaluma saniin jabaachuu qaba kun ammoo jannata faana isii jalatti argamu akka argannu nu taasisa.
hadiisa biraatiinis sahabaan tokko gara ergamaa rabbii dhufee namni anarraa gargaarsa argatutti haqa guddaa qabu eenyu jechuun gaafate ergamaan rabbiitis sallallahu alaihi wasallam haadha keeti jechuun deebisan sahabichis yeroo lama itti dhufee gaafannaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam haadha keeti jechuun deebisan xumura irratti yeroo afuraffaaf achi booda hoo jechuun yoo gaafatu abbaa keeti jechuudhaan deebisan hadiisa lamaan kanarratti hundoofnee sadarkaan haati qabdu hangam akka ta'e hubachuu dandeenya. addunyaa zamanaa keessatti guyyaa haadhaa jechuun guyyaa tokko qofa kabajuun kun islaamummaa keessatti bakka tokkollee hin qabu haati tan guyyaa tokko qofa bira dhaqanii fotoo waliin kaanii biraa deebi'anii miti haati teenya sagalee keenya guyyaa hundaa dhaga'uu feeti osoo tolee yeroo hunda isii bira turreetti tola haala jireenyaa amma jiruun kana raawwachuun rakkisaa ta'uu mala ta'us mala biraa fayyadamuun haadhatti dhihaachuun isii gammachiisuun barbaachisaadha irra deddeebiidhaan bilbiluun akkasumas sagantaa baafannee dhaqnee ziyaaruudhaan isaan gammachiisuun haala amala muslimaa ta'uu qaba.
nabiyallaa ciisaan alayhi salaam wayita daa'imummaa isaatiin dubbatu sanittiis haadhatti tola ooluun ajaja rabbi isaaf kenne ta'uu ifatti ibse rabbi seenaa tana suuraa maryam suuraa kudha sagalaffaa aayaa soddomii hanga soddomii lamaa irratti akkanatti nuuf ibse qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiyya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أن قبرج ربيتي كتابنا فخنينا بجلينا قد بكان جرو هندتي أكان نما فيدون تاسس هنغان جرو صلاة في زكاة أجج نما هادتي يافتولا أولونا قد نما إفتولو نما رورسانا قونيج هذا أباتي تولا أولون وان فلنوف دهاتو متي وان عبادة ربي فقونون ولتهدمو haadha abbaatti tola ooluu dhabuun ajaja rabbii diduudha kun ammoo isa gabbaruu diduun wal fakkaata haadha abbaatti tola ooluun ammoo ajaja isaa fudhachuudha kun ammoo ajiree hedduu namaaf argamsiisa kanaafuu hanga dandeenyeen haadha abbaatti tola ooluu cibaadaa guyya guyyaan raawwannuun walitti hidhuun jabaachuu qabna.
Abdullah ibn Umar rabbiin isarraa haa jaalatu guyyaa tokko nama haadha isaa duudatti baadhatee kaabaa xawaafu arge namni kun haadha isaa baadhatee wayita xawaafu sanitti komii takka illee hin dubbanne useetuma haadha isaa baadhatee xawaafa. Tanuma keessa namni kun Abdullatti naannawee haadha tiyya haala kanaan baadhee xawaafuu kiyya kanaan tola isiin naaf oolte kafalee fixee jiraami jechuun gaafate. Abdullah ibn Umaris rabbiin isarraa jaalatu dhukkubbii wayita ciniinsuu san itti dhaggahamtee takkittii qofaayyuu hin kafalle jedhee deebiseef.
Haadha abbaatti tola ooluun waan jireenya isaanii qofarratti rarra'ee haafuu miti. Yoo qadara rabbii ta'ee isaan nu dura godaanan du'aayii isaaniif godhuun barbaachisaadha. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan ilmi namaa hoggaa du'e waa sadi malee dalagaan isaa hundi addaan cita sadaqaa walitti dhaabbattuu taate beekumsa faayidaa qabuu fi ilma saalixa kan du'aa'ii namaaf godhuu ja'an akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ja'an kanatti dalagaa itti fuftu haadha abbaa keenyaaf ta'uutu nurraa eeggama maqaa isaaniitiin waa sadaqachuu hajjii godhuu fi dalagaawwan kheyrii tan birootis raawwachuun barbaachisaadha isaan du'anii booda bakka isaan jibban dhiisuu qabna hanga daangaa rabbiin tuqinitti waan isaan jibban jibbinee waan isaan jaalatan jaalachuu qabna kanaafuu tolaa fi galanni isaaniif oollu du'aan boodaas itti fufuu qaba jechaa qophii teenyitanumaan goolamna.
والله دين كان ما بدا فمنه نجرچن سينا وركين بادنه نور كجراف ذهبت وسا دغنه حقيقة صدر كاسا كان فهمنه أمتا نرغتين كان يوم لنه تو هرغني سلا هيرنو ترغنه Muhammadtiin himansaa dubbatamee hin dhumne qajeelaa bareedaa kan hin jallifamne yoo yaadanne rabbiin galata galfanne birraa darban qabne nu kenne rahmaani nu badaaftee diini rahmata keetiini.
kun raadiyoon nural hudaa sagantaa soora qalbiiti qophiilee isiniif dhiheessaa turerraa gammaddanii barumsa jabaas akka argattan abdii qabna akka tartiiba sagantaa teenyaatti qophiin dhumarrattiisniif dhihaattu diraamaadha diraamaan torbaan kanaa ammoo nun dhaqqabne yoo fedhii rabbii taate torbaan dhufu qabannee dhihaanna arraaf gorsa haala yeroo irratti xiyyeeffatu kan doktor muhammad taajirraanuuf ergameesniif dhiheessina itti dhihadha allahu rabbii iyyaa jabaa jabeennan qabnu si qaba quwaa fi qudraalleen qabnu si qaba نون الدبني نور كازي نون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
obboleeyyaankiyaa warra nu dhaggeeffattan bakka jirtan hundattuuyyuu nageenya rabbii isinirra haa jiraatu warra ji'a kana soomee milkaayee cataqamee ibiddarra utaqaa'a haada shahr leelata alqadri illee argatee milkaawu hunda keennaayuu rabbiin nu haa taasisu jiini ramadaan kun ji'a khayrii guddaa qabu ji'a barakaat keessattuu ramadaanni baranaa udumaa ramadaanni hundunuuyyu fursaa ta'uuyyu fursaa samiinaa ta'uuyyu ramadaanni baranaa kun ka ajaa'ibaati fursaa guddaa qaba fursaa guddaa waan inni qabuuf sababaa marada amma argame kanaan wanni duraan ibaadaa kanarraa nu shaagaltu hunduuyyuu hin dhaabatte shawaaqilli duniyaa kurliin wanni duniyaa nu shaagalu hamileen duniyaa futunni duniyaa olii gadi deemuu suuqirra deemuun ala keessa deemuun wal hamachuun wanni silaa mufsidaata soomaa sooma namarraa balleessitu awaamilli soomaa duruu mahduuda ramadaana keessatti mahduuda haa ta'u haynummaan hafte sun illee barana hin dhaabattu sababaa dhukkuba argame kanaan inaan wanni nurra jiru maaliree ji'a rabbiin ulfeessa kana na'am dhugaa jini kun ulfaatadha wanni ulfaatuun waa baay'ee of keessaa qaba ji'a kana keessa kutubni samaawataa hundinuu buute شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من رب قرآن ji'a kana keessa nabicha keenya irratti sallallahu alaihi wasallam bu'e akkasuma kutubni samaawaataa hundinuuyyuu ji'a kana keessatti buute unzilat suuf ibraahiima awwala leelatin min shahri ramadaan وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاثة, لثلاثة عشر مضت من شهر رمضان وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من شهر رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان رواه أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان توراة زبور إنجيل فرقان كل كتبها سبحان الله جاء كان كيست دينكم أما الليمة جمعت فيه أمهات الطاعات من الفرائض والوجب والواجبات والسنن والمستحبات والنس لا طاعة جرمتن فرائض الرا وربي فريدان التقدر واجبات الرا سنن الرا مستحبات الرا ربي جاء كان كيست ولدت نوقب أكا صوما أكا صلاة أكا زكاة أكا قرآن قرأوا أكا ذكري قدسوا أكا ربي دعاء كرأتشوا وإطعام للفقراء مسكين يعكسوا اعتكاف في رمضان صلاة التراويح هن من حسنات هن دروج سبحان الله ja'a kana keessatti walitti qabama haa qabamtu malee nama haga ta'uu nama hagaattu duraan waan kana hundaan dhaabatee ajrii san muluu argachuu dandaya laakiin sanaa kana sababaa marada kooroonaa kanaan kulliin keenya manatti deebine taa'aa jirra kulliin keenya duniyaa irraa fataa jirra kulliin keenya wani nu barbaannu nagaa assalaama walcaafiya min almarad dhukkuba kana jala rabbi nu haa baasu yaa rabbi dhukkuba kana jala nu baasi kulliin keenya wani nu barbaannu dhukkuba kana jala baaneef nagaan isan maal taanire gara rabbi deebi'e subhaanallah namni hatta warri duraan rabbiin hin beeynillee duwala gugurdaa keessatti warri rabbitti hin amannillee warri mulxidoonni hundinuuyyu سبحان الله رجعوا إلى الله ما ألف جنان لأن العافية نعمة كبيرة أيامكم نعمة جدا ومطلب حضيب ومبعث الطمانينة والراحة نملي وفياك بات راحة أرقت طمانينة أرقت وبها يتم قوام الحياة فيان أمامنا مرة ونمدرون أبي كان جد شاف نمنهم سبحان الله ما نتقالي دنيا دقت إذا ما تو قبنا فرصة كنا كنا سامت قبنا فرصة كنا وإن سامنون قال ربي تنديبو قال ربي تديبو الآن توبة قدسه الآن قراءة قرآن قدسه الآن أذكار قدسه الآن أذكار النبوية صباحا ومساء محاضرات أجيفتشه الآن صدقاء خيراتهم صدقاء دلقوا الآن صلة الرحيم نقول الآن في رفيق قرقار الآن فرصة تكو ما هن أرقى من رمضان كي ستي دوران رمضان كان نمن بايئن وما دروس جزي رمضان انتين شاغل مون رمضان اللي شاغل كان يقدي أبو يقدي إساتين كسوقي أبو سوقي إساتين كقلنا أبو قلنا إساتين namuu waan silaa wayta ramadaana hin ta'in dalaguun ofii fiyyuu ramadaana keessatti baaba riskiitti barama jedhee namni duniyaatti shaakaluu waan duruu ta'e waan duruu caale laakiin ramadaana barana kulliin nama suuqii cufee biyya baay'eetti harki irra jiru haa biyya galitti baraa jiru biyya afrikaa fa'aatti baramu malee Awurooppaa keessatti Asiyaa keessatti suuqiin harka irra jiru suuqii daruuraa malee minuu cufamu nigdii minuun hin dhaaban. faabirikaa munuun hin cufatu warri achi dalagu sun kulli manatti deebi'e eega manatti deebine maal ta'uu qabna subhaanallah lama dhabuu hin qabnu duniyaa dhabnee akhiraa dhabuu hin qabnu ammallee immoo sooma kana fadli isaa dhabuu hin qabnu ajrii isaa dhabuu hin qabnu waan isa keessatti argamu dhabuu hin qabnu kanaaf wanni ani jabeessee isinii dhaamu fursaa argamte kana سببا كورونا كانت سببا تفشي كورونا كورونا في العالم هذا المرض انتشر في أرجاء العالم وأدى إلى تعطل الحركات والتنقلات بين المدن وتوقف الرحلات الدولية وإغلاق الحدود البرية بين الدول سبحان الله رحلة الآبن حركات تجارة الآبن مكينان قرقودان وافئون آبن بري صدون بري الأك بحري تيملون حدود بحري بتشتوها في سبا بري بحري بتشافي ما أعرف وأنا سر ندرو من فلم إذا بتشتوها في نمن للتلفون فري وللتلفون هنا في والقافتون هنا في سلتا فرق نما نبى مقافتون هنا في كادو إيج يجسون إنجبات نم هذا جب جب نم هذا تيملي وأنا لم ندرو شغل مو مره fayyamatana eenyaa jechuudha. Sharikaan gurguddaalleen sharikaan kubraalleen waan isaan yaadanii yaadaman akkamitti dawaa waan kana badadu arginaa jechuudha. Idan gizee kana keessatti namni mu'mina ta'e fursaadha attadarru ila Allah. الإكثار من أذكار النبوية صحيح الحيطة والبعد الحيطة مطلوبة والبعد عن أسباب انتشار المرض مطلوبة أكما دولا نهم جت أكما زرت السيحة بيهن دانو تمتت كوني حكمة آه هذا مطلب شرعي له nutu amma argamanii nabiichi keenya sallallahu alaihi wasallam nutti himanii jiran هناك تواترت عن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في دعائه سعال العفو والعافية من الله في كل وقت وقال أن وقت أسبابا كورونا كان اتياد أجر نبيك كان صلى الله عليه وسلم أحاديث بائي كيست نقول سوفتران سلوا الله ربي كنا العفو والعافية يعني ويرشد أصحابه لطلبها صباحا ومساء بالأدية الواردة منهم أديانا بتكين الرسول صلى الله عليه وسلم أديا ميك كيست ربي كيسا كالأدها عافية كالأدها عفوي كالأدها العافية من كل شيء أحاديثني كانت تبوتي عافية عافية عافية غافتش تبوتي علماء كجل أن قال حديث عشان تمن قد يعني أحاديث يعني متواترة لفظا ومعنى وردت من طرق متعددة تصل إلى خمسين طريقا في هذا المعنى حديث عشان تم الفازنها والأبد ملئ إذن أفيانكم وأنجابها جتشو وضم دولان دبنو الرحمة حقيقة أركن إذا جزء دنيا دقني قال ربي ديبني كانت وأن نرجو جاء كلا كيسة نعم عافية اللي كانت مطلوبة عافية دوم بربات تسالة كان عفو نبي كينا صلى الله عليه وسلم ما الآن من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ننجلة نمني تكون كيسن أمنتي أرقتي نجا أرقتي بيتساب ساوتين فرق ساوتين نجا أرقتي نجا نون أرقمون فيان وان ياتو وان أولو بوليتين بلو غباتي وجري أكوان دنيان هندرو ست افتيتي جلال أما كسو وانتان نم wanni nu barbaannu hundinuuyyu fayyaa ta'uu hin barbaanne fayyaa barbaanna dhukkuba kana jalaa ba'uu kanuma barbaadaa jirraami kullinuu akkas ta'e bara fayyaa kana jalaa ba'an ammallee oola bultii ijoollee keenya nyaachifnu bichaa barbaanna malee duniyaallee hagas duniyaa duraan walitti haruu barbaannu miliyoonan malaayiinan san hin barbaannu fayyaa barbaanna huma oola bultii keenya nyaannee bulluun bichaa barbaanna subhaanallah kana bichi sallallahu alaihi wasallam tuman sanam haqiiqa hadiisa kanaati. أما لا الإمام أبي يوسف ما نجلني رؤوس النعم ثلاثة جل نعمان كوني باي جلني ما وان ربي نوك على نيسن نعمان لكين كب نعمة ربي نعم ربي نوك على نيسكين سدي متى أنون جلن وسدي متى جلن فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها والثانية نعمة العافية التي لا تتم العافية حياة إلا بها والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها نجلا متوني نعمة سواسده أول نعمة الإسلام التي لا لا تتم نعمة إلا بها هقى في الإيه نمني وقناني هقى في الإيه ولي ما قباتي يو إسلام ما قباتي ددوبن هونغو ددوبن خسر نعمة إسلام نعمة قد الحمد لله ربي كي ننفرفن ننفرفن lammeessoo aafiyaa aafiyaa malee jiruun hin jirtu sadeessoo qabeenya qabeenya malee jiruun hin boorofti isan kana hundaayyuu ji'a kana tuuyyuu haqiiqaa isaan beeksise har'aan asumarratti isinii dhaabaa haga walitti deebinee mawdu'a kana isinii itti guutu dhagaatti naa jiraadhaa isiniin jedhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi وبركاته الله ربي يا جبا جبين قمنوه سكبا قوى في قدرة لقمنوه سكبا نور ابني نور كازوا شيخ كينيا خبجما دكتور محمد تاج dhaamsa bareedaa qalbiif dhahana ta'uuf dabarsuu qeessaniif guddoo isin galatoomfanna nulleen warra irraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu jenna.
Hangi sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة